iyi mwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shotwave ku metero cumi n'icyenda na mirongo ibiri na zibiri turabona mu kije nshuti turi kumwe kuri mikoro muri kumwe na vide niyo ngabo umwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
abategetsi b'ibihugu bigize ishyirahamwe ry'ibihugu biriko biratera imbere mu by'ubutunzi ku isi brics bahuye mu nama iryo shyirahamwe yatanguye kuri uyu wa kabiri gushika ku munsi wa kane mu gisagara ca johannesburg muri afurika y'epfo ishyirahamwe brics rigizwe muri iki gihe n'ibihugu vya brazil uburusi ubuhindi na afurika y'epfo mu bibazo bizoshimikirwa ko muri iryo koraniro harimo kongereza igitigiri cy'ibihugu bigize iryo shyirahamwe hamwe n'ingaruka z'ingwano yo muri ukraine ibihugu bigize ishyirahamwe brics biriko birondera guhangana n'ibihugu vyo mu burengero bw'isi mu vy'ubutunzi na politiki ibihugu vyo mu burengero bw'isi biriko birakurikiranira hafi iyo nama y'iryo shirahamwe iza gutangura yatanguye uno munsi ku wa kabiri mu gisagara ca johannesburg perezida w'ubufaransa emmanuel macron yari yatangaje ko yari kwitaba iyo nama y'ishyirahamwe brics iyo agatumigwa nyamara igihugu ciwe c'ubufaransa n'ibindi bihugu vyo mu burengero bw'isi ntivyatumiwe muri iyo nama inama y'ishyirahamwe brics ishitse mu gihe gihambaye eh, mu bijanye na politike n'ubutunzi ku isi uburusiya n'ubushinwa biriko birondera gukomeza inguvu n'igihagararo cavyo mu bihugu biri mu nzira y'amajambere perezida w'uburusiya vladimir putin ntazo kwitaba iyo nama y'ishyirahamwe brics ubwiwe yamara yayitavye akoresheje ubuhinga bwa none bwa videwo kubera urugendo rwiwe muri afurika y'epfo rwagoranye bivuye ku mutahe wo kumuhagarika wasohowe na sentare mpuzamakungu mpanavyaha bivuye ku ngwano muri ukraine nyamara abandi bategetsi b'ibihugu vya brazil ubuhindi na afurika y'epfo bigize ishyirahamwe brics bitavye ubwabo iyo nama y'uno munsi kuwa kabiri mu gisagara ca johannesburg mu kiganiro muri sanga turavuga kuco inama y'ishyirahamwe brics ivuze ku bijanye n'ubutunzi na politike ku isi twatumiye atanazi karayenga umumenyeshamakuru w'inararibonye akaba n'umuhinga yigenga mu bijanye n'itangazamakuru ari paris mu bufaransa na emery pacifique giraneza yanonosoye ivyerekeye imigenderanire y'ibihugu hamwe n'ivyerekeye gutunganya hamwe no kuyobora amashirahamwe ya leta canke ayategamiye leta ku rwego nyobozi ari londres mu bwongereza batumire mbanje kubaramutsa
muriwe neza rero ryatanazi karayenga ndi mu bufaransa nk'uko bihejeje kwivuga ndaramukije abatwumviriza bose mwiriwe neza
uratwumva nawe eh, pacifique
ego ndabaramukije neza kandi ndaramukije umushinga ntahe karayenga
arabumva reka dutangure nashaka ntangure kuri emery pacifique ishyirahamwe brics muribona gute iryo shyirahamwe ry'u- rijeje gufashanya mu by'ubutunzi by'ivyo bihugu bine
ishirahamwe bric ni ishirahamwe ah, novuga yuko ah, rije kongereza igitigiri ah, ku yandi mashirahamwe asa naryo ariho ku isi ariko rikaba rifise um, inshingano novuga zibiri inshingano zijanye n'ivy'ubutunzi ariko hakongera ko ah, n'inshingano um, ya politike ah, y'ingene isi iyobowe Ah, ico rero ni ikintu ah, ngira ngo dushobora ku mwanya wo kwivuganako kuko ah, si ishirahamwe gusa rizoraba ivy'ubutunzi canke ngo ah, rishimikire ku butunzi gusa le finance ariko ni ishirahamwe ubona yuko rije ah, ah, ku gusa nu- n'irigira competition Ah, n'ayandi mashirahamwe ahanini yari afiswe n'ibihugu ah, bija- bi- ibihugu vyo muri occident Ah, ibi rero birahindura ingene isi isa n'iyobowe muri kino gihe Ah, ivyo navyo ngira twobiha umwanya mu kiganiro tukabiganirako ariko ahanini ni ishirahamwe ah, utovuga yuko ari ikintu gishasha kije mu isi uravye ingene isoko y'isi yubatse ariko kandi ah, umuntu akavuga yuko iyo soko igiye kugira ingene ikora itahora ikora kubera iryo shirahamwe Murakoze.
rije nawe atanasi karayenga mwibaza kuba vladimir putin atishikiyeyo ubwiwe muri iyo nama ayikurikirana akoresheje ubuhinga bwa none bwa videwo hari ico bi- bizohindura eh, ko yaserukiwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire sergei lavrov ku bijanye n'iyo nama hari ico bikurako canke ntaco bihindura
byerekana yuko abo ariko aragwanya bita ngo nabo mu- mu burengerazuba batsinze kuko eh, tribunal la cour penale internationale de- de la haye Eh, eh, Eh, sentare mpuzamakungu mpanavyaha yego niyo yamusohoreye umutahe hanyuma abantu benshi bahora bibaza ati kumbure afurika yo mu bu- yo mu bumanuko bw'epfo afurika y'epfo eh, bazobirengako hanyuma bamutumire hanyuma aze hanyuma berekane yuko ubutungane bw'abanyaburaya cyangwa abanyamerika ataco bumaze ariko vyamufasha vyamufasha yafashe mu kamashu mu kamashu nk'imbeba bivuga yuko rero eh, ivyo ya- ariko aranka nivyo vyamu- vyamubuje gufata urugendo ikindi ca kabiri novuga ni uko eh, afurika du sud iriko iramuhama- yahamagaye abantu ngo ivyo bihugu bikomakomeye ngo biko- bigirire inama iwabo Eh, ni vyiza cane je mbona yuko guhiganwa kugira nk'uko umushinga ntayemere haje kubivuga kugira amashirahamwe y'ibihugu byinshi mu buryo bwinshi bas- bisangira ubutunzi bigu- bisangira ubumenyi ni byiza cyane je nibaza yuko atawe byotera ubwoba ahubwo nibatwerekeye bavuge bati akarusho tuzanye ni aka n'aka hanyuma n'ibindi bihugu byinjiremo urumva ko na macron yagomba kwinjira mu- gu- gutumirwa mugabo baramwangiye ariko rero rero simbona yuko ah, uko guhiganwa bu- ateye ubwoba ni vyiza cyane Yego.
ibihugu bikomakomeye ni- ni- ni- ni vyiza ko bija hamwe mugabo ntibadubeshe ico nico nagomba guhereza guhereza ko afurika y'epfo yego yaserukiye igihugu ibihugu byose byo muri afurika muri iki gihe ariko afurika n'umu- isa n'uko umenga ni- ni urubuga rw'umupira abantu baza gukinirako nta- nta ruhara runini ifise turaza kubigarukako yego Eh, Eh, ndashaka mbaze nagomba gushikiriza Ego, ndashaka ndabaze namwe Emery Pacifique nuruhe ruhara iryo shirahamwe BRICS rishobora kugira ku rubuga mpuzamakungu mwavuze mwaje kuvuga ko guhiganwa atari ikintu kibi kandi amashirahamwe nk'aya atari ikintu gishasha
Ah, uruhara uruhara iryo shirahamwe rishobora kugira ni ni runini rwose Ah, hariho eh, ibintu bibiri nibaza yuko bikomeye ku bijanye ah, n'iri shirahamwe icya mbere ni uko dusanzwe tuzi yuko ishirahamwe ryasa n'iryo ryari ishirahamwe ry'ibanki nkuru y'isi yose I- iri naryo turazi aba- aba- abarishizeho turazi ingene ryatanguye ah, ahanini abanyamerika ah, n'ibihugu ah, by'abanyaburaya ni ishyirahamwe rikoresha ihera rimwe idolare hanyuma rikaba risa n'uko ingingo zose zifatwa zifatwa n'abanyaburaya na amerika ah, baryihariye hanyuma rikaba ridandaza ku isi yose atawe bahiganwa urumva rero haje irindi shyirahamwe ah, ry'ubudandaji ah, nk'iri bisigura yuko isoko itaba ikibaye iy'umuntu umwe aha ndiko mvuga ku ruhande gusa ah, rwa mondialisation ah, na finance mondiale ibijanye n'ama- Franga.
n'imitungo yo- yo ku isi aho o- urumva icyo ni ikintu cya mbere giteye uruhagarara abanyaburaya cyane cyane abanyamerika burya iyo tuvuga abanyaburaya ah, ahanini bi- bihetse kuri amerika rero wiyumviye yuko ku isi jewe nawe ubu turiko turavuganira kuri iyi telefone hariho transaction hariho amahera ariko aravunjwa mu madorari imbere y'uko jewe nawe tuvugana Yego.
ukibwira yuko im- ivyo bikaba ariko biri ku isi hose hamwe hoza uwundi muntu nawe avuga ati natwebwe iri hera rizovunjwa ku isi yose umuntu azoshobora kugura hagati ya brezil n'uburundi ikawa atarinze gukoresha idolari ry'abanyamerika reka duheraheze Eh, Ibi bica bituma isoko izimbuka ico ni uruhande rwa finance uruhande rwa influence politike ngira twobivuga mu mwanya yego reka tuze ku mirongo ya telefone dufise delphin byiringiro uratwumva
ndayumva neza Eh, uhamagaye urihe
igoma mu ntara ya
ufise ikibazo waza abatumire canke icyumviro ushikiriza
rero harakibazo bakenere iyi brexit inyungu izatugirira nk'abanyafurika muri rusange niba itazateza ibibazo hagati ya bwana na amerika ibihugu bya afurika bibaye binjiye muri brexit
Mwosu- mwoshobora gusubiramwo sin- sinumvise ikibazo mubajije
kuvuga bacu niba iyi brexit ibihugu bya afurika bibaye byinjiye muri brexit bitazateza ibibazo hagati ya amerika n'ibihugu bizaba byinjiye muri brexit mu byerekeye ubutunzi na politiki n'imigenderanire murakoze Eh, mumwishure mutumire atanazi
ereka mu by'ukuri abanyamerika n- nibyo nibo bi- biganziye muri banki mondiale no- na fond monetaire internationale kandi abagiye- abagerageje ku- ku- kurwanya ako kaga- kaga- ako kagagazo k'abanyamerika yego n'abo ba brics bariko baravugwa ariko n'abanyaburaya bari baragerage- baragerageje Eh, mwibuke yuko ni- n'ifaranga dino ry'iburaya rya- rya euro Eh, ryatanguye rigomba kwerekana yuko hariho ayandi mahera umuntu yoshobora gukoresha agomba kugura ibi bintu mu- mu- mu isi cyangwa agomba ku- eh, ku- ku- ku- kurungika aba- abana bajya kwiga muri canada muri japon muri eh, hariho euro kandi iyo euro abanyamerika ntibayirambye nabi biravye neza ni naco gituma nkeka makoro agomba kujijobane zu nawe nerega abanyame- abanyaburaya baratanguye kugira brics yabo ahubwo bureki yinjije izoca iha inguvu ico ki- iki kirere harimo i- ifaranga ry'iburaya ryitwa euro ikindi ca ka- ca kabiri umuntu yokwibutsa abanyamerika ba- bari bararahiye yuko atahandi mu mu- mu zindi nzego nzego canke mu- mu- mu bindi bihugu vyo muri afurika mu- mu- vyo- vyo mw'isi hoba iki- iki- ikintu umuntu yogira yokwitiranya na fond monetaire internationale ikigega mpuzamakungu c'amafaranga Eh, le- le japonais le shinwa baragombye kubi- kubigira abanyamerika barabi- bararahira abanyaburaya bagombye kubigira abanyamerika bararahira abanyafurika bo ntibanagerageje bongeka ataco ba- ba- ba- batarafise ingu- inguvu zikwiye kuri ico Eh, ni ukuvuga ku- kurwanya eh, hegemoni ako kagagazo k'abanyamerika ntibitanguwe si vya vuba kandi noneho uko bi- biriko biraza eh, iryo faranga rishasha ryoshirwaho n'aba- n'abo muri brics erega ririho U- u- ibi- bi- bijya bita eh, za bitcoin ni amafaranga ata- atacegamiye igihugu na kimwe ubu hariho ama bitcoin ashika ane cyangwa atanu umuntu ashobora kugura amahera ari muri japon akarunga amahera muri brezil Eh, reka tubandanye.
muri brezil akayarungika muri i burundi biriho byaramaze internet iramaze kubikora si murakoze bishasha rero murakoze dufise gode haba kandi ku murongo wa telefone uratwumva
Eh, ndabaye mwiriwe uduhamagaye urihe
Ah, ndi ndi muri afurika je fabrice
Eh, ufise ikibazo iciyumviro ubishikirize
Ah, ndafite ikibazo nshaka kubaza umutumire mukibaze
Eh, ndakuramukije umutumire
arabumva
Eh, na- ndashaka kumubaza ku- kuri ibi bi- kuri ibi bijyanye na na brics
mubaze
Eh, burikisi niyo ibihugu niyo ibihugu byo muri afurika byamara kujyamo muri burikisi kuko turabona ibyo ari byo byose turabona wenda hariho inyimyana hagati ya ya amerika na n'uburayi hamwe na na na rasha none niyo ibihugu bya afurika byamara kwinjira abantu inyungu izozanira afurika ibyo biyaye mbega ntizaba dusanga ahubwo tugumye mu ntambara nyinshi nk'iduteza intambara aho twavuga ubuhombe
murakoze mumwishure emeri pacifique
yego um, ni ikibazo ni ikibazo umunyafurika wese akwiye kwibaza muri kino gihe uh, ubwa mbere hoho mu by'ukuri ntawovuga yuko afurika irimwo uh, na afurika y'epfo irimwo ifisemo umutahe muto cyane uh, brics uko iri ubu yizeye ubushinwa kugira ngo ishobore kubandanya ihagaze muri ino myaka yayo ya mbere kandi ntabaciriyemwo ndibaza ko hari n'ibisabwa kugira ngo ushobore kwinjira muri iryo shyirahamwe hari ibijyanye n'ubutunzi aho urugero rw'ubutunzi igihugu kiba kimaze kugera ko kibazopfa kwinjiza ibihugu gutyo nibyo nibaza ko ni ishyirahamwe ry'ibihugu biriko biratera imbere
bo ibyo ni byo ku ruhande rumwe ariko si byo ku rundi n'abantu bazaba bariko badandaza amahera ntabwo bazokwangira kuba umukiriya urashobora kwinjira nk'umukiriya ibi niko n'aya mabanki yose yandi ariho akora ntiwovuga ngo afurika iyo arimwo mugabo afurika iraronka amahera yayo ariko kuvuga yuko ari wewe ugena ukagaba ukaganza ukashyiraho politike y'ingene buriki ikora bizokogwa na ba nyeneyo abo rero ahanini ni ubushinwa n'uburusiya abandi bose ni ukuza kubera impamvu geopolitike afurika y'epfo bateza kuyishyiramo nicyo gihugu wavuga yuko gifite ekonomi verifiyabure muri afurika ubutunzi bwitwa ko buteye imbere muri afurika yego kandi ni bateza kurondera sur les cinq continents à part bien sûr l'occident mugerageze kuvuga mu kirundi emeri
bateza kugerageza kurondera ku migabane yose y'isi ko boronka abo batangurana ibi ni ibintu bisanzwe iyo ushaka gutangura ikintu isi yose yokwiyumvamwo ariko ikibazo nyamukuru ni ikibazo uwo munywanyi abajije mbega mu by'ukuri naho iyo burike yokora igatera imbere hanyuma igahiganwa na banki mondiyale na fomu monesiteri interinasiyonale mbega afurika yokunguka mu iki jewe kuri jewe afurika ikintu cyose atariyo yitanguriye ngo ishire imbere ikore igire konsepsiyo integuro ya politike yacu igihe cyose icyo kintu kizoba kiza atanyungu nini afurika ikironkamwo afurika igendamwo nk'urorera nk'umuntu bakeneye kugira bayishikire imyaka yose banki y'isi imaze n'ibi bigega bindi by'amahera tumaze kuvuga inyungu nini yaronse iyo banki kurusha afurika kuko muri mu rusobekerane rw'ingene isi iyobowe tumeze nk'abantu bari mu ishyamba aho ibikoko bikomeye aribyo bijya ibindi igihe rero utashyizeho ingamba zo kwikingira no kurondera nawe ingene iryo shyamba uribamwo ikiza cyose kiza wowe atanyungu nini ukironkamo turabigarukako yego tuvuga rero yuko akantu gatoya gatanga ibyizigiro ni uko kumbure mu isoko mpuzamakungu y'amahera n'amasoko ibintu birashobora kugabanuka gatoya cyangwa afurika ikaronka ingene ishobora kwanka hamwe igafata ahandi kubera yuko ifise shwa ifise ingene icagura yego reka tubandanye dufise twagira yezu marcel uratwumva
ndabumva neza cyane uduteye akamurihe
Eh, ndi i kigali mu rwanda kuko ni maferi ndashaka nta bintu byinshi nzi kuri uyu muryango wa BRICS ariko ndashaka kubaza abatumirwa ibibazo nka bibiri ariko ibibazo bibiri ndabishingira ku mibereho y'imiryango mpuzamahanga usanga ibamo nyuma ukabona bamwe baravamo twabonye bwongereza ejo bundi gusohoka umuryango w'ibihugu by'ubumwe by'uburayi tubona bihugu bimwe na bimwe bihuriye mu miryango runaka ariko ukabona ibihugu hari ingingo zidahuzwaho kubera ko agahugu umuca kandi wako uko tubibona tunatanagiye kure na hano iwacu ubona ko kugira ngo west africa community ihuze ifaranga rimwe bikikomeje kugorana afurika yunze ubumwe kugira ngo kibe igihugu kimwe abantu bisanzure bino by'isoko rusange babirirwa barashyiraho ubona ko byakomeje kugorana ibyo bigatuma ngira rero ikibazo giteye gitya Eh, tubara ko uyu munsi ubukungu bw'isi bwose bubarwa mu madolari y'amerika kandi twumvise bavuga ko muri iyi nama hazabaho no kwiga uburyo ibihurikiye muri uyu muryango Ego, wa mu- BRICS byakoresha irindi faranga ritari yego idolari munyarutse ry'Amerika.
mubaze ibibazo eh,
yego none nkabaza abatumire nti "Eh, uku kwigobotora idolari rya amerika ku banyagihugu batandukanye bahurikiye muri uyu muryango ko amerika n'ubushinwa ndetse n'uburusiya bisanzwe birebana y'ingoboshyi bikeba ntabwo bishobora gukurura intambara ya gatatu y'isi yose izaba atari intambara y'amasasu atari n'intambara y'ubutita ahubwo akaba ari intambara ishingiye ku bukungu ku buryo bya bihugu rubanda rugufiya aribo bazabihomberamo kuko twabonye ko intambara uburusiya bwateje muri ukraine ibihugu bya afurika byararuciye birarumira kubera ka kantu ka ntiteranya none ibi bintu baramutse babyemeje ko ibihurikiye muri uyu muryango twabonye ibihugu makumyabiri nabyo bishaka byanditse bisaba ko byakwinjiramo baramutse bemeje kwitandukanya n'idolari rya amerika amerika ntishobora gufata kuko tubona ko politiki y'amerika yivanga mu butegetsi bwite bw'ibindi bihugu ntabwo ibintu byakorera intambara ya gatatu y'isi yose murakoze idashingiye ku ntambara y'amasasu cyangwa y'ubutita ahubwo intambara y'ubukungu noneho bigatuma rubanda rugufiya noneho dupfa duhagaze Bya- ntabwo byatera ikindi kibazo kuko Mm.
twabonye ko afurika yarifashe ku bijyanye Mm.
n'intambara ya ukraine n'uburusiya murakoze reka eh, atanazi eh, karayenga mumwishure
hari akantu- akantu gatoya ubusa ngomba kongera ko kuri ku- ku ku byo mushikantayemerere yavuze Eh, n- nibyo isi isa na- na- n'ishyamba harimo ibikoko birya n'ibi- ibi- birya ibindi ariko ubirabye muri- ubirabye neza muri afurika turi mu ishyamba harimo ibikoko byigemura biryoherwa no kurya no kuribwa n'ibindi A- hari abantu batwara muri afurika bagemura afurika bas- ba- bafasha ibyo bihugu biku- biku- bikomakomeye kudusahura kutwiba hanyuma nibo- nibo nogereranya n'ibyo bikoko bi- bi- biryoherwa no kwigemura kubwe babirye bibona Eh, ibyo nabyo n'ibindi twogaruka koko mu by'ukuri eh, ubukene bwa afurika ntiburi mu ma- mu matungo buri mu mutwe buri mu ndero bu- mu mashuri muri kaminuza eh, turabi- twabigaruka ko hanyuma ariko iki- igihambaye ki- umushinga ntavuze ati none ibyo bintu ntibishobora gukwega ingwano nta muntu yifuza ko hoza ingwano ari iya gatatu cyangwa iya kane cyangwa iya cumi Eh, kandi bibaza ko biso sico cokwega ingwano mu by'ukuri igikwega ingwano n'abantu nka kurya kwa putini ya- yateye eh, ukraine eh, akabi- akayitera arenza amategeko y'isi yose abantu bose bari bumvikanye yuko ufise i- i- igihugu umuntu acubahira mu mu mbibe kirimo kandi byanditswe mu- muri nasiyo zimwe rero iyo ayo mahera mashasha bozana no kuri ndibaza ko ato- atotera eh, ingwano kuko habaye dolari hakaba euro hakaba iyo brics hakaba n'ayandi ahubwo ikibi ni uko abanyafurika eh, tu- tudafise ifaranga nk'uko uwo mushingantahe yari- yariko arabivuga hariho abantu ibihugu byo muri afurika y'u- y'u- y'uburengerazuba yari yatangwa ku- kwiyumvira ko bogira ifaranga rimwe bari- bakaryita eco Eh, ryari gufatanya ibihugu byo muri ecowas hajya hariho france efa n'ayandi mahera yo muri amahera yo muri nigeria muri ghana n'ibihugu bindi bitari muri eh, france efa bijya bihugu bijya birere kijya kirere cyo muri cy'uburengerazuba bwa afurika cyose kikagira ifaranga rimwe rero brics ije numvise yuko ngo boca bariheba ako ni kaga mu bya bindi bitwa ariko turavuga ibikoko bikuru bikuru bigomba kusurya natwe dushoboye twigabura twigemura iryo faranga ryo muri afurika turarihebye uko niko abanyafurika twama duhomba nk'uko emeria bivuze ibintu byinshi babizana bakabidukwegeramwo tutabyiyumviriye bitavuye mu bwenge bwacu mu buhinga bwacu ugasanga kudukurura kandi noneho mpereze kuri ico ibihugu bibiri yavuze by'ingwano hari ibihugu bibiri biri muri brics biri mu gwano ubushinwa na inde bariko baragwana bari muri bagwana muri nivyo nashaka mbaze nashaka ndabibaze mu gihe hari ababona ko ibihugu bigize ishyirahamwe BRICS bifise ibintu byinshi bidahuriye ko haba mu vyiyumviro vya politiki haba ku rugero rw'ubutunzi bw'ivyo bihugu mwariko muravuga nk'aho ubuhindi bushamiranye n'ubushinwa bikaba biri muri iryo shirahamwe yamara muri ico gihe ibihugu vyo mu burengero bw'isi biriko bikurikiranira hafi inama y'iryo shirahamwe iriko yatanguye no munsi mu gisagara ca Johannesburg nashaka mbanze mbaze uh, Emery Pacific iryo shirahamwe kubavuga ko rigizwe n'ibihugu bifise inyungu zitandukanye haba mu vya politike n'ubutunzi yamara ibihugu vyo mu burengero bw'isi bitariko bifata minenegwe uh, ishirahamwe hiryo ya BRICS mubibona gute alo alo emeri
ndabumva hari nta nkeka ko iri shirahamwe ari rishasha kandi umuhini mushasha igihe cyose wamutera amabavu hariho ibintu byinshi bagikeneye gukora kugira ngo bashike ku rugero rw'ishirahamwe ry'ibanki y'isi yose nk'akarorero kubera yuko abanyaburaya n'abanyamerika ni abantu bamaze imyaka myinshi cyane bakorana bageze aho bumva ibintu kumwe hageraho mbere isoko bayigira imwe hageraho uwuteye umwe abateye uwundi ariko kuri uru ruhande rundi dufise abantu bahujwe gusa n'agashavu babona mu karenganyo kari mu isoko mpuzamakungu bagira bati ntibyumvikana yuko gushika uno munsi jewe nk'umushinwa ari jewe ekonomi ya kabiri ku isi ngitegerezwa kuriha umunyamerika ku kintu cyose nguze ku isi kandi atariwe nguriye urumva mu bisanzwe n'akarenganyo katagira izina mugabo abo bantu bo barahuza bati reka turabe icyo twakora kuri ibi bintu ariko nta kindi kintu na kimwe bujya bahuje si abantu bahuje ibyiyumviro ngenderwaho bya politike nk'uko biri i buraya bose bemera kapitalisme nk'inzira nyayo hamwe na demokarasi byo gutwara ibihugu bobo bafise uko babibona gutandukanye ubushinwa ni intwaro rusangi hanyuma abambe mu mbari ubuhindi hanyuma ubushinwa nabwo bubona intwaro ukundi uburusiya nico kimwe nk'uko hanyuma ugashaka ko afurika du sud ibona ibintu muri ubwo buryo bwa demokarasi na kapitalisme ni ibintu rero dutegerezwa kwitega yuko batovuka rimwe ngo buzure ingobyi bazoguma bakeneye kuraba ingene bashobora gukorana muri ubwo butandukane bwabo gushikaho ibintu babibonye kumwe nk'uko byagenze iburaya iburaya uno munsi iyo tubona ubudagi ari ekonomi ikomeye bafite ijambo rikomeye muri ayo mabanki turi turavuga y'abanyaburaya siko byari kera ntibumvikana n'ibihugu bindi bariko barakorana ni ukuvuga rero ibintu ibintu bizogenda bitera imbere ariko ngaruke kuri iki cya afurika ubinyarutse ibiba byose afurika igomba kwiyumvira isoko ya afurika yoyo igomba kugira akazoza kahe ibi byose nta kazoza biduha
murakoze dufise ntuyi bwami fire rukotana karemera urihe
murakoze cyane ndi nyagatare mu rwanda ikibazo cy'imviro
ngewe ikintu nshaka kuvuga kuri kiriya kintu kuri gashyanga rya burikisi burikisi ubundi ngewe iyo nyitegereje mu mboni zanjye mbona ari uburyo bwo kwigobotora cyangwa se kwibohora kubera ko niba koko hatajemo uburyarya bwa biriya bihugu binini nk'uburusiya cyangwa se ubushinwa ngo bashake gutwara aho bari kumwe muri muri iryo shyirahamwe kugira ngo bashake kugira ngo bagendere ku byabo gusa batumve ibitekerezo byabo njye mbona bwaba ari uburyo bumwe bwaba ari bwiza cyane bwatuma isi irushaho kubaho mu buryo bwo kwisungana ntacyo twakwita nka solidarite mu gifaransa bitandukanye n'uko bamwe babaho bumva ko aribo bagomba kubeshyaho abandi abandi bakumva ko bagomba kubaho babeshejweho n'abandi ndavuga gutyo kubera ko iyo dufashe nk'uyu muryango w'abibumbye un usanga hari bamwe bafata ibyemezo nk'iyo ugiye ukareba kiriya kintu cya veto biriya bihugu bifata ibyemezo ugasanga baragiye bafata ibihugu biriya bikomakomeye cyane cyane nk'abanyafurika tugahezwa tugashyirwa ku ruhande usanga ari ikibazo gikomeye cyane ariko iriya burikisi niba ishobora kuza koko umunyamuryango wayo wese wisanzemo ikaba wani memba wani voyisi buri wese akagira ijwi akagiramo uruhare bitavugitse ngo kanaka n'ufitemo uruhare rukomeye cyane njye mbona byaba ari ibintu byiza cyane kuko iyo ujya ukareba n'ubundi ibintu bimaze iminsi bibaho bya kudeta muri ibi bihugu tumaze iminsi twumva byo mu burengerazuba izi za burikina faso muri mari n'ahandi dusanga ikibazo cyagiye kibamo ni ukubera ko biriya bihugu by'abafaransa byarahakoronije igihugu cy'abafaransa cyarabakoronije ariko kirangije rero gishaka kugira ijambo rirenze kurusha abanyagihugu rero niba burikisi ishobora kuza ikaza ibihugu byisungana kurusha uko umwe kimwe cyafata turi buze kubayobora muri buze kugenda gutya numva irari byaba ari ikintu cyiza ahubwo nkumva ko na afurika yose twakigoboteye kuri icyo kintu kurushaho ikindi kintu cya gatatu nza kuvugaho muheraheze
ndangiza ni uku kijyanye n'iriya ntuza ririya faranga ry'abanyamerika idolari idolari nkatwe dutuye hano nkanjye nabaye muri congo cyane muri repubulika iharanira iharanira demokarasi ya congo usanga idolari rikora kurusha uko amafaranga y'abanyagihugu akora ku buryo cyari ahantu ujya kugura ibintu bakubwira wasaba waba udafite mu madolari bakakikwima ubwo rero njye numva baramutse bafashe ririya faranga bahuriyeho byadufasha idolari ryamanuka kandi ikindi kintu cya kabiri ntabwo amafaranga yacu yakomeza guta agaciro kuko twaba dufite amafaranga yacu murakoze kuko urabona buriya idolari rigenda rituma umutungo wacu w'afurika ugenda umanuka usanga idolari rigenda rizamuka buri munsi ugasanga twebwe amafaranga yacu arimo aratagasira murakoze ndabibashimiye ruhande abanyafurika bakunguka ariko amerika yo birumvikana ko ho ni ikibazo kuri bo murakoze cyane ijwi rya amerika murakoze turabashimiye ku cyiyumviro cyanyu muri make atanazi kararenga muvuga iki kuri icyo cyiyumviro cya ntoyi bwami muri make muri make hari ikintu ufungura abantu benshi batazi amakudeta ariko aravuga amakudeta yo muri afurika wese muri afurika y'uburengerazuba n'ahandi kenshi ava kuki burya hari ikintu tutazi kandi kitavugwa kenshi abasoza mu gihugu mu bihugu byose bafite amahera menshi menshi menshi yo kugura ibigwanisho hari rero abantu mu bihugu bimwe bimwe bamenyereye kugura ibigwanisho i buraya abandi bakabimenyera kubigurira muri amerika abandi bakabigurira mu bushinwa abandi bakabigurira mu burusiya amakudeta y'ubu nko muri mari kine burkina faso no muri nigeria usanga agirwa n'abasoja bakomakomeye bagomba kuba ntayegayezwa kuko bari bamenyereye kugura ibyuma byo kurwana muri aka karere ko mu burusiya dufate muri bijya bihugu bine abandi bakagira bati amahera yacu tuzokwama tuyashorera abanyamerika mu by'ukuri urabye neza abanyafurika ikintu kigoye tutaratahura ni uko intwaro rusange niyo yonyine ishobora kuduha uburyo gutera imbere bwo kuva mu bukene bwo kuva mu buja nk'abo basoza mu bihugu byinshi byo muri afurika baguma bashorera amahera yabo kandi bakaronka amakomisiyo ntibimenyekana nk'ibyo ntibivugwa n'abamenyesha amakuru nk'ibyo ntibijya muri afabure nasiyonali cyangwa muri sena abo basoza rero bagaca baba rudakomwa ubakoze ko bagaca bagira kudeta ni uko byabaye muri mari muri nigeria no muri burkina barya abantu bafise amakomisiyo menshi menshi menshi cyane badashaka gutakaza nicyo gituma baca bacikikizwa n'uburusiya murakoze icyo kintu nicyo nibaza twogaruka ko kenshi abanyafurika bakamenya yuko aho dutonekara aho dutonekara naho ahandi dutonekara ahavuze kabiri ni abantu bigemura bakaza kwiha ibikoko bikuru bikabarya nk'iryo nko muri congo congo irafise ubu amasezerano n'ubushinwa bwerekeye ubutare ayo masezerano atwara amahera menshi menshi cyane ariko umunyekongo ntayabonamo n'igikwasha murakoze
niyo ndwara dufise twebwe abanyafurika murakoze tubandanye ku mirongo ya telefone dufise n'itanga simo uratwumva simo uratwumva simo uhamagaye uri he
ndi mu rwanda mu majyepfo aho ni he ni mu rwanda
mu majyepfo mu majyepfo y'u rwanda mufise ikibazo mubaza icyiyumvire mubishikirize
ndagira ngo ndagira ngo mbaze abatumire muhatumire uyu munsi ko afurika kugumya kuryoherwa no kwinjira muri iyi miryango ubundi afurika ubwayo ishobora kwigenga ku buryo yashinga imiryango yayo nk'ubu ngubu ubwo buryo bwa brigisi bashinga afurika aryoherwa no kwinjiramo ubundi afurika babona ku giti cyabo babona yashobora gushinga imiryango yabo yigenga ubundi idakemuka kuboko ko hanze bambwiye nimba bishoboka cyangwa na none bambwiye kuko abanyafurika bitabiriye inama ubundi bo bayoboye ibindi bihugu bya afurika tubona ubundi kuba bishaka inyungu zabo bwite bagenda bahagarariye inyungu kuko cyangwa bahagarariye inyungu zabo kuko bajyayo ariko n'ubundi inyungu zivamo babizi neza ko zizaba ari nkeya murakoze ibihugu bya afurika byitabira nk'inama
ego hera heza hera heza
iyo bitabiriza inama inyungu zindi baba bazagiramo ku ruhare rugaragara ruzagirira afurika n'iyi bambwire kuri ibyo ngibyo murakoze mumwishyure emeri emeri emeri muri ku murongo
kwishyura ku byo numvise nibaza yuko ahanini nari nabivuze yuko afurika uko biri kose aya mashyirahamwe ava ahandi naho yoba abona afurika nk'isoko ryo kwirukira ntaba afite mu nshingano zayo uruhara rwo guteza imbere no gushikana afurika aho yifuza gushika afurika rero nk'uko uwo munywanyi yari abibajije iciza kuri yo ubwa mbere hoho ni ugutunganya isoko yayo bwite afurika ni isoko nini rwose ariko gushika uno munsi iyo soko twayihebeye abanyamahanga nibo bayiniganiramwo nibo bayibonamwo akamaro ariko twebwe tukaguma twiyugaranye mu myobo turimwo aribyo twita ibihugu ibihugu batubwiye ko ari ibihugu ariko kera benshi batari banafite uko bimeze iyo mipaka rero itwugarana niyo iza ikanatwugarana n'ingene twiyumvira isi kubera yuko uca usanga umunyafurika yumva akwiye gukorana n'umuntu ari ku birometero ibihumbi umunani kurusha umuntu ari ku isantimetero imwe ibi rero kararenga yavuze ati afurika harimo abayitwara bameze nk'ibikoko byigemura ibyo ni byo kubera urumva nta kuntu isi yose yohurumbira isoko yawe ariko wewe ntubone yuko mukwiye kuvugana n'abo muyisangiye ingene mwoshiraho ko banki ya afurika ikomeye yo guteza imbere iryo soko ni ikintu kibabaje ko afurika y'epfo itabonye abandi bantu bashobora kwiyumvira gushyiraho banki ikomeye muri afurika bikaba ngombwa yuko iyo afurika y'epfo ikorana n'abandi batari abanyafurika kugira ngo bace baza gukorera muri afurika kuko bike muri letwa ntuzeye amasoko atatu babona ariyo azogira bric ikintu gikomeye iya mbere ni afurika babona yuko nibashira amahera yabo mu bijyanye n'ibyo energy sinzi ingufu amasoko ntanganguvu amasoko ntanganguvu bagashira amahera mu byo gucukura ubutare n'agataka bagashira amahera mu burimyi babona yuko ariko kazoza ka burike icyo kibazo rero umunyafurika wese akwiye kuciyumvira kubona kazoza k'abashinwa n'abarusiya n'abahindi n'ababreziliye bakabona muri afurika ariko afurika ikaba itabona ako kazoza kayo ni ikintu kibabaje rwose rero ibintu byose umuntu abivuga mu mwanya wabyo hanyuma akanavuga n'icyari kuba cyiza muri uwo mwanya turimwo icyiza ni uko hariho amahera ariko ariyongera kuyahora aza muri afurika yose atari rwacu ariko n'imiburiburi ubu turashobora kuvuga ngo nimba abanyaburaya nimba banki y'isi yose impaye ideni ikampa ideni nzo kwishyura ku bice mirongo itatu na bibiri muheraheze ego hanyuma iryo deni ikabanza no kumbwira ibindi bintu integetse kumbure ntabona ko ari priorite nkaba mbona burike na yije ikampa iryo deni ryo kwishyura ku bice mirongo ibiri ku ijana kandi mu myaka myinshi kurusha iy'abanyaburaya muri icyo gihe urumva nka leta muri uwo mwanya ni ikintu cyiza kugira uko gucagura murakoze kajya ko gucagura ariko wiyumviye terume mu gihe kirekire ikintu cyiza kuko kiguma gituma afurika iba dipendenti iba izera
murakoze
ndashaka ngaruke kuri atanaze karayenga mwavuze ku bijyanye na afurika ko ubukene bwo muri afurika buri mu mutwe mwabisigura neza kubera ko batwumviriza
buri mu mutwe kuko tutaronka umwanya wo kubiganira kumvira umwanya muremure mugabo buri mu mutwe kuko nk'ibyo byose turi ko turavugana mu by'ukuri ni ibintu abanyafurika bonyine mu bihugu byacu mu maradiyo yacu mu bimenyeshamakuru byacu kuri interineti byari bikwiye kuvugwa kuyagwa abantu bagaterera ibyiyumviro nk'uko muri kumurabigira nk'iki kiganiro hari ibihugu byinshi byinshi byo muri afurika icyo kiganiro kuri uraremesha kizashoboka abantu boca batabwa mu mugozi boca birukanwa nk'ibyo byose ikintu cya mbere gikwiye gutangwa twinjira mu mutwe ni uko buhinga na bumwe abanyafurika tubuze ubu nta buhinga na bumwe tubuze ubuhinga tubuze ni uko twokumvikana ntituryane ntitutere ingwano ntitwirukane abaha ntitwamane agashambara ku mugongo twiruka duhunga icyo ni ikintu twebwe abanyafurika dushobora gushikako ikindi cya kabiri avuze nk'abarya abo basoza bo mu bihugu byinshi byo muri afurika bamenyereye kurya ibintu byoroshye kuko bari n'abashefu deta majoro n'abajenero kenshi nta n'amashuri babifitiye ariko bakamenya yuko baguze amahelikopiteri baguze za muzinga mu burusiya mu bufaransa mu bushinwa muri etaje baronka amakomisiyo ayo makomisiyo ajahe ntasubira muri afurika ntasubira i burundi ntasubira muri zimbabwe ntasubira muri afurika du sud acaja mu busuwisi acaja muri amerika ni ibintu bidashoboka mu bihugu twongera tuti dushaka gutera imbere ibyo bintu ntibyoshoboka yuko abashinze amateka bamenyesha amakuru muri ibi bihugu by'iwacu batobishira ahabona bakagira ati mwe murabasuma muri ko muri babana ikintu cya gatatu cyo mu bwenge bwiza rero ndibaza yuko abanyafurika turakwiye kugira nka univerisite zine zitanu dusangiye abo muri algeria bakaza kwiga hamwe no muri zimbabwe abo muri zimbabwe bakiga hamwe nabo muri madagascar n'abandi muri senegal muri nigeria tukiga ubuhinga kumwe kuko niho tuzomenya abatwara yuko bazi ibintu bimwe kera mu rwanda n'uburundi twari dufise kaminuza dusangiye ntiyari bwabe na kaminuza yari college de saint esprit muri college de saint esprit y'abajezita ry'ibujumbura hari abanyarwanda harimo abanyekongo harimo abagiriki harimo ababirigi ni ukuri abantu benshi bize muri iryo shuri bagiye bafite umutima wo gukunda ibihugu byacu uko biri kandi kubiteza imbere uko biri nuko nyine kubaciye byaciye bitwarwa n'ingwano zo gusubirana gucanamwo amajenoside n'ibindi ubwo buhinga bwo kwiga hamwe kwigira hamwe kugira urwaruka rwigira hamwe kuba enjeniyeri kuba pilote kuba mekanisiye kuba buranje abadegisiyo bakigira hamwe nabo muri siyane hose nibwo buryo bwiza abanyafurika boshira imbere kugira ngo twubake ikirere cyacu ubushinwa butegekanya perezida w'ubushinwa Xi Jinping ari muri iyo nama ya BRICS muri afurika y'epfo ategekanya guhura n'abategetsi b'ibihugu byo muri afurika uburusiya bwarahuye nabo mu minsi iheze brezil itegekanya nk'uku ubuhindi butegekanya nk'uku ibi bihugu bigize BRICS byose bihanze amaso kuri afurika mu kuhakura ubutare buri munsi y'ubutaka ibyo bikeneye kugira byiteze imbere kuba hama habaye ayo manama abanyafurika barakunda no kuyitabira cyane kenshi ababa bahereye hanze y'akarere ka afurika icyo ni ikindi kibazo umuntu yashobora kizorongega umwanya izo nama ziguma ziba n'ibyo bihugu ibyo bihugu birazi icyo birondera birazi icyo birondera kuri afurika abanyafurika baba bazi icyo bariko bararondera nabo ku nyungu zabo emeri
ni ikibazo cyama kivugwa ahantu hose kwiyumvira ngo ni nko kuvuga uti mu bisanzwe n'iyihe ntego afurika ifise muri kazoza k'isi iyo igomba gushyika he aya manama ni amanama yo kwerekana inguvu ni bande bafite inguvu ku isi hanyuma ni bande bakurikira rero afurika iracari gushika ubu mu bijanye n'ingene isi itunganijwe afurika iracarorera ni indorerezi canke irakurikira gusa afurika ntiyobora rero ariko uriko uraraba ivyiyumviro vy'ugwaruka bw'ubu ni urwaruka rudafite kompuregise bakuru babwo bari bafite kuri ibi bihugu ni urwaruka ubona yuko rwiteguye gusonza kugira ngo ejo ruze rushire ikintu mu nda iyo ntiyari inyifato ya bakuru babo bakuru babo ahanini ni abantu babona yuko udafashijwe n'umunyaburaya ibyo bihugu atabuzima atakazoza bifite ubu rero ni ikigwa twese twagize nyuma y'imyaka mirongo itandatu dufashwa afurika ufashe bije yose ya afurika y'ibihugu usanga amahera arenga ibice mirongo ine n'umunani ku ijana ya bije nasiyonale akiva hanze aza nk'imfashanyo ni ukuvuga yuko afurika iracakeneye ibice birenga mirongo ine n'umunani muri rusange hari ibihugu ibice mirongo irindwi biva hanze amafaranga leta ikoresha yego amafaranga leta ikoresha ni ukuvuga yuko afurika itarashobora no kwigaburira aya manama nk'aya iracayitabye
murakoze ariko ariko aya manama afurika aho tugeze ubu ntibari bakwiye kuyitaba kuko byaragaragaye yuko ibihugu bironse ubuyobozi bwiza bishobora kunyaruka kuva kuri iyi mfashanyo yama afurika ikeneye kugira irongora ibihugu byayo hari ibihugu byinshi ubu bitagikeneye imfashanyo kandi mu mwanya mutoya ni ukuvuga rero ngaruka aho karayenga yavuze ni mu mutwe ni mu bisanzwe ingorane ya afurika si ya finance si ibi bya burike turiho turavuga ingorane ya afurika ni leadership ni ubuyobozi kumenya ingene ibihugu bitwagwa no kumenya aho bitwariwe ingene hameze hari umutumire yavuze ati kuba afurika idafise umuserukizi yamaho mu nama nkuru itwara isi y'umutekano bijya bikwereka yuko hariho ibihugu bizi yuko aribyo bitwara isi gushika ubu biracaraba uwuduza umutwe barawumena ariko ushoboye kubandanya awuduza arinjira nawe bakamuha ikibanza muri icyo kibanza ntituzogihabwa na bric ntituzogihabwa na banki mondiyare si abanyamerika si abafaransa si abongereza uraciha wewe nyene mu kuciha rero ugomba kugira intumbero y'aho ushaka gushikana igihugu cawe ivyo navyo bisaba leadership murakoze ku murongo wa telefone ishimwe murantunga gakiza shekemu aratwakwira twumva
ndabumva neza utwakwiye urihe
ndi butare mu rwanda niho mperereye ikibazo cy'imviro
ni icyiyumviro ni icyiyumviro mfite ku murongo mfite
mugishikirize
icyiyumviro cyanjye ni ukuvuga ngo nagira ngo banze shimire ijwi rya amerika mwaba mwaduteguriye ikiganiro nk'iki ni ikintu cyiza mu nkuru ziba zigezweho tuba dukeneye no kumva n'abo basesenguzi mukaduha n'umwanya natwe tukagira uko tubivugaho rero igitekerezo cyanjye mvuga ni ukuvuga ngo urabona iriya burikisi yavutse muri bibiri na rimwe yashinzwe na Vladimir Putin niko njye mbifata kuko urebye Putin akijya ku butegetsi yababajwe n'uko leta zunze ubumwe z'abasoviyete zasenyutse ntabwo yabashaga kubyumva noneho we kugira ngo ahangane na otani yashinze burikisi akururamo ibihugu n'ubundi bisanzwe bishyamiranye na amerika bishyamiranye n'uburusi na amerika ubwo yakuriragamo ubushinwa kuko murabona n'ubushinwa bufitanye amakimbirane na amerika ashingiye ku ntara ya tayiwani muri burikisi rero ndayishimira kuko kugera uyu munsi wa none ni ukuvuga ngo otani nta burenganzira ubu kuri uyu munsi wa none igifite bwo kuvuga ngo yamanuka ikajya gukuraho ubutegetsi mu kindi gihugu kubera ko burikisi nayo imaze kugira imbaraga kuva putine yatera ikirere yeretse isi ko amerika itagitwara isi kuko buriya ugiye no kureba ntabwo abataribani muri afuganisitani urebye imyaka otani yari ihamaze ntabwo yatsisuye n'abataribani buriya otani yirukanwe n'abashinwa n'abarusiya buriya niho sijipingi na putine bahise babonera imbaraga za otani kuko murabizi ko kugira ngo amerika itsindwe nta ntambara ijya irwana nyine ngo iyitsinde otani biriya bihugu binyamuryango byari bimaze kuyiterana basigaye barayitaye muri afuganisitani noneho abataribani n'abarusiya bahita bahuza imbaraga birukana otani buriya burikisi rero ubu nibwo ikigira imbaraga kuko iraje buriya yerekane ubuhangange bwayo kuko inacisha bugufi otani kuko buriya ntabwo babona intambara y'ubutunzi yego nayo irimo ariko n'ahanini n'ingufu za gisirikare nazo zirakora murakoze burikisi yaje yiyemeje gukuraho imbaraga zose za otani kuko bari bamaze kubona na buriya na brezil mujye mumenya ko bari igihugu kimaze kujya mu bihugu bifite intwaro kirimbuzi nubwo bitaraba officially approved brezil na iran nibyo bihugu nabyo bimaze kongera intwaro kirimbuzi kuko urebye ibintu bavuga ntabwo ntabwo wajya guhangara na amerika nta ntwaro kirimbuzi ufite buriya na iran irazifite na brezil gusa icyo nasaba burikisi ahubwo ntibagabanye ibihugu mirongo ine bishaka kujyamo badushyiriremo Algeria muri afurika na etiyopiya ziduserukire noneho nazo zinjira ahubwo zijye gukopera uburyo bashake foromire natwe badukorere intwaro kirimbuzi hama afurika natwe tugire ibihugu byaduhagarara nk'uko kadafi yabigerageje bakaza kumwica mu bihumbi bibiri na cumi none natwe twikukire bihagije ku mutungo wacu murakoze murakoze ubuzima bwiza burambye murakoze cyane ndabashimiye yari gakiza shekemu ishimwe saloma uri ku murongo
ntabwo ari gakiza ntabwo navuga jewe
wari karavuga yari ishimwe ishimwe niwe yari karavuga mutubabarire gakiza urihe
je ndi muri afurika y'epfo unyarutse nimba ufite ikibazo cyangwa icyiyumviro
nari mfite icyiyumviro hanini hanini mukishikirize
ego turabashimiye cyane ijwi rya amerika kuba mwaduhaye kano kanya ko kuvugira kuri mikoro yanyu no gutanga icyumviro hanyuma jowe mbaye muri kino gihugu imyaka ishika cumi hari ibintu byinshi maze kubona kandi mbaye mu bihugu byinshi hano muri afurika nazungurutse hanini hanini ugiye kuraba ni hamwe ni kubera inzara n'ubukene twagiye duterwa so ikintu ntabwo mvuge si ikindi ah, si ukuvuga yuko brics ije kuduha amahoro canke ije kuduha ubutunzi kandi turayishimiye yuko yobaho ah, kugira eh, habeho inguvu zitandukanye ariko hari ikintu nagomba kuvuga kandi nicyo ca- casubije inyuma afurika Eh, buheraheza mu bivuge muri make umwanya ugiye gu- kurangira mu bivuge muri make
ego eh, in- independence ibaye eh, independence ibihugu bya afurika byaronse ntabwo ari independence bo bonyene bisabiye Ukwikukira.
bahawe hanini hanini so ni kuvuga hari ibintu byinshi bagiye gusinya eh, kandi bi- bata- bit- batiriwe baranabisoma ahubwo si no kuvuga ngo bara nubwo babisoma nta choice bari kugira so kugeza na n'ubu ajya amasezerano yabaye eh, igihe ibihugu bya afurika byaronka independence niyo ariko adusubiza inyuma cyane kuko abanyafurika cyane cyane abirabure sivuga yuko tutari tunaniwe no gukora ibyo abazungu bashoboye gukora turabishoboye neza neza neza cyane jewe sindiho ngo kugira ngo nte umwikomo cyangwa ishavu ku barongozi bacu kuko nabo nyene baracari mu mu bukoloni ariko nahamagarira abanyafurika bose yuko twari guhaguruka tugashigikira abarongozi bacu aba barongozi bacu bari corrupted tukabashigikira tukabereka umurongo Koze.
mwiza murakoze ah, wubakwiriye kuko hamwe dushize inguvu hamwe munyarutse ata mu munyarutse bihugu umwanya uragiye turarwanya, yego aba barongozi bacu eh, bobona twoshobora kubereka inzira nziza bashobora guc- eh, bashobora gukoresha Murakoze.
mu kudushikana ku iterambere kandi bo- boridushikanako Ndaba- murakoze murakoze gakiza Yego.
yego uh, atanazi hasigaye umwanya muto nashaka mu munota umwe muvuge eh, ico mwiyumvira kuri ivyimviro vyari bishikirijwe na ishimwe eh, canke uyu gakiza hama uwundi munota ndawuhe emeri duce turangiza ikiganiro hasigaye iminota mikeya reka mvuge kuri ibyo umushirantahe ya- ya- ishimwe ya- yashikirije Eh, birambabaje cyane kuko numvise amajambo eh, adahuye n'ukuri Eh, u- u- wibutse dusubiye inyuma gatonya mu- mu myaka y'i- y'igihe c'intambara yo mu rwanda ca jenoside yo mu rwanda ah hino i buraya bavuga ngo oh ngo ni jenoside y'abanya- ngo abanyafurika ngo ni- nuko bama ba- ba- bameze ngo bama bagwana A- a- aba- amashirahamwe n'abapolitisiye bose ahino bo- bose bavuga ko ari abasovaje b'abanyafurika bama bagwana A- atari abantu bariko baricwa atari jenoside iriko iraba rero kuba umunyafurika kuba umunyarwanda atabona abana bibwe na- na- n'uburusiya bo muri ukraine atabona ibisagara biriko birasambuka atabona abantu bicwa ku- ku munsi ku munsi bari mu kabare bari mu isengero bari Ego, hehe aha.
bishwa na kubona umuntu abura ikigongwe cyo kuvuga ati ibyo bintu ntibishoboka reka du eh, kandi ari umunyarwanda ni ukuri birababaje yego reka duhe i- m- mu mu- mwanya mutoya cyane imisegonda mikeyi emeri ijambo rya nyuma
jewe nibyo natanguriye ko ah, igihe cose ah, tuzoba tukizeye inze twibaza ngo aba baje batuzaniye iki aho kwibaza ngo mbega twebwe tumaze iki dushoboye iki twiha iki ico gihe afurika tuzokwama turi inyuma tuzokwama dukurikira igikuru muri afurika ni uko haba impinduka ibushitse y'abantu bakunda ibihugu byabo kandi bafite ubumenyi Murakoze.
n'ubutwari byo kubiyobora kugira ngo navyo bigaragare mu makungu murakoze mu kirundi bishinga icumu mu bashinga nk'uko tubyifuza ndabashimye cyane murakoze Eh, yari emeri pacifique gira neza yanonosoye ivyerekeye imigenderanire y'ibihugu n'ivyerekeye gutunganya hamwe no kuyobora amashirahamwe ya leta canke ategamiye leta ku rwego nyobozi ari londres mu bwongereza na atanazi karayenga umumenyeshamakuru w'inararibonye akaba ari n'umuhinga yigenga mu bijanye n'itangazamakuru ari pari mu bufaransa turako turavuga ku nama y'ishirahamwe rije yo gufashanya mu vy'ubutunzi uh, brics yatanguye uno musi ku wa kabiri i johannesburg muri afurika y'epfo ndashimiye rero abatumire bacu nshimire n'abo bose bahamagaye bakabaziza ibibazo bagashikiriza n'ivyiyumviro namwe mwese mukunda radio ijwi rya amerika ndabashimiye rero mugire ibihe byiza mubandanya kudukurikirana mu biganiro byacu by'imisi yose mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radio yanyu ijwi rya amerika